Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muriyo neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federika nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga mu kiringo kitarenga amezi mirongo ibiri amatora azoba amaze gutunganywa mu burundi ku munsi wa gatatu w'indwi iheze inama nshingamateka yaremeje integuro y'iteko rishasha rigenga amatora imwe mu ngingo nshasha ziri muri iyo nteguro ivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka hamwe n'abajenama b'amakomine azobera rimwe muri iki gihe hariho kandi haravugwa ibibazo bijanye n'itunganywa ry'amatora birimo igitigiri kinini c'abarundi bakiri hanze y'igihugu imigambwe itarashobora kwiyungunganya ku buryo bukwiye indyane mu migambwe itari mike hamwe n'ikibazo c'uburyo bwo gutunganya amatora muri iki gihe imfashanyo mpuzabakungu isa n'iyahagaze mbega umurwi ujejwe gutunganya amatora utekanya gutora inyishu z'ivyo bibazo vyose gute ivyo nivyo twateguye mu bisanzwe kuvugana na n'umushirantahe uh, Pierre Claver arongoye uh, umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ariko ndabona ko telefone yiwe isa n'itariko irakora neza turabandanya kumurondera mu kanya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ndabona uh, telefone y'umushantahe Pierre Claver itariko isa nikora sinzi ko yugaye canke ifise izindi ngorane ariko turabandanya tubabwira cane cane ku ngorane ziri uh, muri Afurika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini tukaba tuza kuvuga no ku gihugu ca Kongo eka ku gihugu ca Kongo tukavuga ko haciye ikiringo gishika amezi atatu perezida wa Repubulika ya Kongo uh, Felix Tshisekedi ashikiriye uh, ubutegetsi mbega ibintu byifashe gute muri ico gihugu muri iki gihe atareta uh, bwegu iraboneka nivyo tuhava tuyaga uh, na Dr Salomon Baravuga uh, Salomon Baravuga ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe Alliance Nationale pour le Salut du Peuple Congolais ASP akaba uh, ari n'umuhanuzi wa jambo yigenga mu vyerekeye agateka kazara muntu tuzoba turi kumwe kandi n'umushirantahe Ndorimana Semana eka akurikiranira hafi cyane rwose eh, politike yo mu ntara Afurika y'ibiyaga binini reka dutangure turamutse umushirantahe Salomo muriwe neza Salomo
Bwana Frederic
murakomeye turakomeye hano mu Busuwisi twagize akazuba uyu munsi hameze neza cyane akabeho kaheze oh kaheze rwose muhageze mwaharyoherwa kumwe bavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki ni agahu keza cyane rwose agahu gatoya ariko keza cyane cyane rwose umutekano ni wose uruzuye yego salomo ndazi ko mukurikiranira hafi politike muri congo murafise n'umugambwe murongoye mbega ibintu byifashe gute muri congo muri iki gihe turabona ko haheze nk'amezi atatu ariko nta leta bwego iraboneka ibintu byifashe gute
ngo murakoze bwana frederic kandi ndashimira n'abanyamerike kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuvuge agahinda n'akababaro abaturage ba congo bakomeza kubamo muri iki gihe amatora tuzi uburyo yagenze ntabwo tubisubiramo mwese mwarabikurikiye ntabwo twavuga ko ari amatora yagenze mu buryo bwiyubashye ariko ikibabaje kurushaho ni ukubona abavuga ngo bavuye ku butegetsi bakomeje gufata abaturage nk'ingwate ndetse na perezida felix kisekedi bashyize ku butegetsi bakaba baramugize ingaruzwamuheto mu by'ukuri ku buryo nta kintu ashobora gukora na kimwe gishoboka akaba ari nayo mpamvu guverinoma ashaka gushyiraho itaboneka kugeza ubu ibibazo aho bikomereye ni uko iyo turebye nk'amatora yaje kubaho nyuma muri za province no mu byerekeranye na sena havuzwe ibibazo bya ruswa bikomeye cyane ariko bidasanzwe perezida afata icyemezo cyo kuvuga ati aya matora nibayahagarike azakorwe mu buryo bujyanye n'amategeko ibi byaradutangaje kubona no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane nko bamwe mu bakomeye mu runana muka bavuga bati ntabwo twebwe tubyemera ayo matora nabe kandi bazi ko harimo ikibazo cya ruswa ni ukuvuga ngo ikibazo cya kongo ni agahomamunwa kugeza ubu ntabwo turamenya ibintu bigana n'icyo tuzagarukiraho ikindi twavuga ni uko ngubu bari kuvuga ngo baratoresha abashinzwe biro ya asamble nasiyonale ariko twareba tugasanga abagiye gutorwa ni nka kwa kundi babwira umuntu ngo ahitemo indwara bita pesite cyangwa korera byose ugasanga aricyo kimwe gufata umuntu wakoranye namo mu kwica abaturage kuva muri za mirongo inani bagashyiraho n'umugore ubuza rwose uvuga yuko ngo muri congo nta bwicanyi bw'abagore bubaho nta guhohotera uburenganzira bw'abagore n'abana bibaho muri congo mu majambo make ibintu bikomeye dr salomo icyokorwa muri iki gihe n'ikihe icyokorwa ikaba n'umugambi uri ku butegetsi ikaba n'iyindi migambi yose yipfuza amahoro muri congo
igikwiye gukorwa muri congo kugeza ubu hagomba kujyaho ikintu cyitwa le dialogue national hotman prisifa nk'uko ishyaka ryacu ryabisabye kuva kera uko tureba tugasanga kugira ngo tuzongere tugaruke ku butegetsi buvuye muri konstitusiyo yatowe muri referandumu mu bihumbi bibiri na gatandatu hagomba kubaho taranzisiyo ya taranzisiyo abantu bose bakayijyamo maze hakazajyaho amatora nyakuri ashoboka ibyo twavuga yuko bishoboka kugeza ubu bitewe n'uko imbogamizi ya mbere yari iriho yari kabila kuko abantu baravuga bati se perezida uza ushobora kuyoborera taranzisiyo n'indi ngubu perezida wayobora yarabonetse ni felix Tshisekedi icyo gihe ntabwo abantu bakwirirwa bitindaho ahasigaye bakareba abantu bose kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byose byose byari biriho kandi nk'uko nabivuga mu gifaransa lo cadre byakorerwamo irahari hari amasezerano bita koro kadire dagisabeba yemerwa n'ibihugu byose byo mu karere ayo masezerano rwose nicyo nakwita feyide rute abantu bari bakwiye kugenderaho kugeza ubu kugira ngo kongo n'akarere kose twongere tugere amahoro n'umutekano dore ko umutekano wacu mu karere rwose urahungabanye umuriro wakwaka n'uwo mwanya tuba turi kuvugana muri sida ikivuho umuriro urawaka muri noro kivu umuriro uraka ngo mwakurikiranye ibyabaye hagati y'u rwanda n'ubugande perezida kagame ari kuvuga ati rwose ndabona bari gushaka kumuhotera muzi ko u rwanda rwatewe kenshi n'abantu bagiye baturuka muri congo bakaza banyuze mu mashyamba bakajya gutera murumva yuko icyo gihe perezida Tshisekedi udafite ubutegetsi namba burya felix Tshisekedi nta butegetsi afite nta ngabo afite nta gipolisi afite nta n'amafaranga afite nta kuntu dushobora kubona yategeka igihugu adafite igipolisi adafite igisirikare adafite n'amafaranga muri ko muvuga ko iyo dialogue nationale itabonetse leta izoshobora kuboneka muri congo
yewe leta kugira ngo izaboneke ni ukuvuga yuko hari abantu bakabira bazakomeza bakagumaho bagakomeza gukora amafuti yabo nk'uko basanzwe bayakora bisobanura yuko nta mutekano nta kizaba gihindutse kabila azajya akomeza ategekere mu kwaha kwa kisekedi abantu bibwira ko kisekedi ariwe perezida ariko mu by'ukuri umuntu yavuga yuko yameze yamize kabila bakamubona ari kisekedi ariko ari kabila umurimo ndani imbere kabisa
ikibazo cy'abashinga amateka n'abakenguza amateka cyacu cifashe gute
bo murashaka kuvuga abacamanza ntabwo abadepute n'abareperezanta yego
icyo kibazo kirakomeye cyane icyo kibazo kubera yuko ubundi muri congo constitution ivuga yuko abasenateri baturwa n'abadepite ba province bo nicyo bita election indirect par de grands electeurs muri mu rurimi rwabo ngabo muri amerika uko mubivuga naho abadepite basanzwe baturwa n'abaturage au scrutin direct abadepite basanzwe uburyo batuwe nabwo habayemo ibibazo bya ruswa bikomeye cyane ariko abantu bapfuye kubyemera kuko n'ibindi byose nta cyari cyagenze neza ibyaje kugorana cyane muri ayo matora y'abadepite ni uko babujije abaturage ba beni na butembo gutora n'abandi iriya hirya mu burengerazuba ahitwa yumbi babujije abantu hafi bagera kuri miliyoni na magana abiri gutora bikaba byarishe n'amatora ya perezida wa repubulika ku buryo ntawamenya niba uwatowe kuko yararushije undi amajwi ahwanye nayo bavuze bitewe n'uko hari abantu babujijwe gutora perezida wa repubulika icyo ni icya mbere noneho ku byerekeranye n'abadepite ni ukuvuga muri noro kivu na n'ubu ntabwo baratora abasenateri babo nta nubwo baratora guverineri kubera yuko amatora beni na butembo abantu barenga miliyoni ejo bundi nibwo batoye ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu na n'ubu nta kintu na kimwe kigaragara kiraboneka ibyo rero hakaba haraje haraje kuzamo ikibazo cya ruswa mu byerekeranye no kujya gutora abasenateri bagomba gutorwa n'abadepite provensiyo abantu bagiye bagenda bafite amafaranga kabiri yabahaye bakagenda bakajya kugura amajwi y'abadepite provensiyo biza kumenyekana yuko iyo ruswa rwose iteye ubwoba iriho perezida kisekedi aravuga ati ibyo bintu tubihagarike kandi abantu bari gutanga ruswa n'abari kuyemera tubibahanire nicyo kigaragaza ko felix kisekedi nta butegetsi afite kuko kabiri yamushyizeho presiyo ikomeye cyane felix kisekedi aza ku aza kugomba kuvuga ati ndabyemeye nimukora uko mushaka ku buryo na n'ubu abantu batowe b'abasenateri bagomba kujyaho twebwe ntabwo twemera ko ari abasenateri ni ibintu by'ibisambo by'ibisahira ndabirahuraho muravuze ikibazo gihambaye dr salomo cy'igipolisi n'igisirikare muvuga ko perezida Tshisekedi adashobora gutwara adafite izo nzego zibiri z'umutekano ariko mu bihugu biri mu nzira ya demokarasi urazi ko igisirikare kandi igipolisi bitezwa gukorera igihugu bidakorera umuntu umunyapolitiki
we murakoze neza cyane frederic kungwira ako gatekerezo yewe ntabwo mvuga yuko kongo iri mu nzira ya demokarasi mu by'ukuri murebye ibyabaye abantu bapfuye kuva muri mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe abantu batangiye kwicwa ba floribert cebeya barapfuye abanyamakuru ba radiyo kapi ba serge maheshe barapfuye mwibuka yuko bari bagiye kwica umugabo wahawe prix nobel de la paix dr mukwege nabo bari bagiye kumwica kubera ko atavuga rumwe n'ubutegetsi ko avuga ibintu bibi bitagenda muribuka yuko bishe abantu barenga magana atanu na bane bagiye kubahamba mu mwobo umwe ahitwa maluku ikinshasa kubera ko bari bari kwigaragambya badashaka yuko kabila hindura itegeko nshinga ngo yigumishe ku butegetsi ahari demokarasi nkeka ko atari uko nguko bigenda turebye mbese nk'ibintu biri kubera mu bindi bihugu bitari kure y'iwacu nko muri muri Algeria no muri no muri sudani twavuga yuko nibura aho ngaho ahubwo baturusha demokarasi kurusha muri kongo kandi aho ngaho igisirikare nicyo kiri kugerageza kugarura ibintu hakabaho akantu gasa n'umutekano hakabaho taransisiyo kongo rero ubu ngubu twebwe nta nubwo turi muri ako gace nta nako turimo turi munsi ya sudani na Algeria
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na samuel samuel mwiriwe neza
muriwe neza muri higa samuel
ndi i bujumbura mu burundi yego akandi kazina ninde
ubwa mbere bwo mbanje kuramutsa umutumiye yego
hama ndamutse n'amajwi abamenyeshamakuru mu ba bihoya mushoboye kumpa aka kanya kugira ngo nanjye mbiri icyo nshikirije kuri iki kiganiro yego
amwe bw'abantu baza kumushimira viremeze urimo uravuga n'ibintu byumvikana hama nkaca ngira utubazo novuga tubiri hamwe n'intererano nagira mpere ku tubazo nagira mvuga uti mbega nk'umuntu nk'umuntu ashobora kuba abifitemo ubumenyi cyangwa ikindi be amatora mu gihe igihugu cyicanye kiriya na cyane cyane ibihugu byo mu bihurukiye mu ishami ibihugu byo muri byo muri east africa cyangwa ibyo mu biyaga bigari ko amatora umenga aza ari ingorane kandi ari ikintu kiba mu nzi navuga nyinshi zibiri cyangwa inzu imwe mugabo ugasanga atera uhagarara agatera uhagarara umwaka cyangwa imyaka n'iyindi kandi agasiga ingorane zitandukanye rero uvuga yuko amatora navuga uriyo kuba ikintu navuga aza gutimbasaga demokarasi navuga ko rero amatora yo baza gusubiza inyuma demokarasi na cyane cyane ko iyo yimirije haba uruhagarara rurerure iki ni ikibazo cya mbere ambwire nawe nkumbure ko abibona ukuntu abona amatora ko haba mu burundi mu rwanda no muri congo n'ahandi hose na cyane cyane ibihugu byegeranye urabona ko iyo amatora yimirije aba uruhagarara runini iki ni icya mbere icya kabiri nacyo nagenda mubaze nti ni kubera iki abanyepolitike bo muri bino bi- bo muri kano karere akenshi badakunda badakunda kwemera ibyavuye mu matora Eh, icya mbere kuko hari abantu bakunda kuvuga ko usanga bazi ibizova mu matora ataranategurwa ataraba mbe biba biva nkumbure ku byoba biva ku- ku- ku- ku- ku- ku kudacira aho ingingo ishize kw'abanyepolitike byoba biva ku mugwi uba ugeze gutunganya mu matora mu gihugu cyangwa kiriya nibyo biva kuri leta nkumbure iba iba iba yatunganije mu matora ama n'interano naho nkaca mvuga nti icya mbere nimba ah, twemera ko muri afurika nkumbure kimwe tunatwe tura- turagerageza gutsimbataza indwara rusange tura- turegira demokarasi tuze turavugisha ukuri harya ukuri niko niko niko kwiza muri afurika ntituragera ku rwego twoja kuri demokarasi y'uburaya cyangwa muri amerika hoho imaze ibinjana n'ibindi twe tunovuga ko tukiri mu nzira ijya kugana muri demokarasi kuri ico rero twogerageza kwi- kwihanganiranira kuko ubu birababaje gusanga tujyana tujyana hagati yacu na cyane cyane tuka- tukajyana tujyaniraho amatora ikintu kimaze kimara indwi zibiri cyo turwanira ibibanza ibi na biriya Ari- kandi n'igihe tubarimo turarondera ubwigenge ibihugu bimwe bimwe birarondera ubwigenge yego aba- abanyagihugu bo muri icyo gihugu baragerageje kuva ku- ku- kugira ku- ku- gufatana mu nda bara- barashobora guharanira ubwo bwigenge Mm, niyo mpamvu gusa mura- n'aba- abanyepolitike babere koko berekane politike a- a- a- berekane baje muri politike bakeneye nkumbure guteza imbere guteza imbere ibihugu byabo apana kurondera inyungu zabo murakora yego murakoze samuel eh, intererano eh, ivuga ko ah, abanyapolitike bakwiye gushi- bakwiye gushyira ukuri imbere eka ibibazo bibiri eh, salomo sinzi ko muhava muri itorero inyishu ikibazo cya mbere ni ikibazo cyo kumenya ah, niba demokarasi niba amatora muri mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini ari amatora ahungabanya umu- atuma umutekano uhungabana cyangwa atsimbataza demokarasi reka n'ikindi kibazo avuga ko abanyapolitike mu bisanzwe batemera ko batsinzwe igihe amatora arangiye duga ku ijambo kuri ivyo bibazo bibiri vy'umushinga ntahe samuel
Bo, ku kibazo cya mbere eh, ku byerekeye n'akarere k'ibiyaga bigari tugerageze kunze gufata ibihugu u rwanda u Burundi na congo kuko ni ni twe dusangiye amateka ngiye mu by'ubuganda sinabivamo kuko i buganda amateka yabo ntabwo nyazi cyane najya mu bya kenya na tanzania simbizi ni abantu bategetswe n'abongereza ntabwo dufitanye amateka menshi cyane ariko hagati y'u rwanda n'u Burundi na congo dufite ikintu duhuriyeho Mm. na niyo mpamvu niba mwibuka cepgl yari iriho kandi cepgl yakoraga akazi keza cyane bwana frederic urabizi nk'umunyamakuru kandi u- impuguke mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari cepgl tuzi ko itakoze nabi cyane akaba ari niyo mpamvu tujya turira nkatwe tuvuga duti ya bintu kuki cepgl ita- itajyaho icyo ni kimwe noneho ngarutse kuri icyo kibazo cy'amatora na- impamvu agenda uko ameze mu karere kacu hari ikibazo cy'amateka ni ibintu bituruka kure turebye muri mu gihugu cyahoze ari zayire kikaba cyarabaye repubulika demokarasi iharanira demokarasi ya kongo kuva kongo yabaho ibibazo by'ubutegetsi buri gihe bizamo ibintu by'ivangura ry'amoko rikomeye ibyo rero kikaba harimo ni- hakaba harimo n'igice cy'igisubizo ku kibazo cya kabiri nta kuntu abantu bagenda ngo bajye mu matora bashyizemo ibintu by'ivangura ry'amoko bashyizemo ibintu byo gushaka ku kurimbagurana ku ugasanga mbese amacakubiri ariyo yagiye imbere nta projet de societe abantu bagenda ngo bashyire imbere ufite ingufu niwe ugenda akavunagura imbavu z'abandi noneho yamara kubatera ubwoba akabona akitoresha kubera ko abantu bagize ubwoba birumvikana ko aho ngaho iyo demokarasi tuba tuvuga ntabwo ari demokarasi ni ukuvuga yuko icyo gihe kugira ngo umuntu azavuga ati igihe byaba ibi- ariya matora ibisubizo byavuyemo simbyemera afite icyo twakwita mu bufaransa tu- mu gifaransa tous les arguments pour contester la légitimité du- du résultat de- de- des urnes aho ngaho ndakeka ariko twumvikana ariko muriko muvuga muri Noneho, rusange tu- ariko no kuraba nk'uko bavuga igihugu kimwe kimwe canke ah, igihugu amatora abayemwo gufatira muri rusange nibaza ko umuntu yohava ashikira eh, in- eka ingingo canke agafata ibintu ukuntu bitari nko mu bihugu byose
Oui, tout à fait dufatiye hamwe rero bo kuko nari nashatse ku- kuvuga amateka ya bu- bo mu mu ncamake amateka ya buri gihugu kugira ngo twumve impamvu bigenda uko bigenda mu gihugu runaka ariko eh, niba mwifuza yuko mbaha eh, une synthèse au niveau regional uburyo impamvu ibintu bigenda uko bimeze kuriya yewe numva yuko kugeza ubu kandi eh, samuel yabivuze Eh, muri afurika ntabwo turagera ku ntera nk'iyo muri amerika nk'iyi burayi niyo mpamvu iyo tubonye hari umutekano mu cy'uko aba umeze rwose tugomba kuwubungabunga nk'amata ari ku ziko tukagerageza kureka kuwushyira eh, umuriro ku mavuta ari ku ziko ngo tu- ducane ahubwo tukagerageza gushyira ibintu imbere tukareba aho ibintu bikorwa neza tukagerageza gushyira hamwe ibyo bintu ngewe nibyo nkomeza kuvuga kenshi cyane bitewe n'uko nkatwe muri congo kuva muri mirongo itandatu njye mvuga ko tutigeze dutegekwa kuko twategetswe n'abantu bahora bica abaturage ngo kuva agenda umwana nta na rimwe nigeze mbona umusirikare muri congo atajya gufata abagore ku ngufu atajya kwambura abaturage amahene yabo n'intama iyo abapolisi iyo abasirikare n'abapolisi bageraga iwacu ku ijwi narirukanka nkajya kwihisha mu gihuru n'abagore bose n'abahungu n'abakobwa abantu bose bajyaga mu gihuru bakajya kwihisha abapolisi bakiseriva ibintu Donc, icyo ibyo ngibyo ntabiba mu rwanda ibyo ngibyo ntabiba i burundi niyo mpamvu navuze ko buri gihugu gifite amateka yacyo ntabwo twabifatira muri rusange kuko ibintu ntabwo ari bimwe hose yegomeye noneho rero ahantu tubona ibintu bigenda neza dukwiye kugarura cepgl cepgl yari ifite za structure dushobora kugenderaho kugira ngo tugarure umutekano n'iyo demokarasi du- turwanira ikazabiza ariko umuturage azi ko nawe Yego, afite duwa yo kubaho hari icyo perezida shirake yaravuze ngo la demokarasi se avantu lesitoma tubanze twuzuze ibifu by'abaturage mbere yo kujya kubabeshya tubabwira demokarasi urambwira demokarasi si umwana wanjye yapfuye yabuze n'amazi yo kunywa umuntu yagize temperature mirongo ke- mi- mirongo itatu n'icyenda akabura n'umuti wa- wanani wa paracetamol ubwo se iyo demokarasi ni demokarasi ki? murabona muri beni nibyo byabaye ejo bundi muri congo ngo demokarasi igiye kuba amatora agiye kuba abantu ebola yabamaze ubutegetsi ntacyo bukora ngo buhagarike Ibyo ni ibibazo Ebola.
bihambaye cyane.
ADF senari birirwa batemagura abaturage ngo ni demokarasi tujye tureka kubeshya abaturage tubabwize ukuri bo ntabwo ari icyo bita mu gifaransa populisme ni ukuvuga ibiriho inkuru igana kariho tujye tuvugisha ukuri Yego, tubwire me- umuturage uko ibintu bimeze aho kugira ngo tumubeshye yegomeye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na michel louis michel mwiriwe neza Louis, Mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri hega louis michel
amakuru amakuru ni amahoro muri hehe
ni mu Rwanda mu rwanda akandi kazina twibutse
nitwa Louis Michel nta kabazo mfite yego
ndagira ngo mbaze umutumirwa nti ubundi ngiye kuri pedovi amahoro n'umutekano kuva uriya selegisi sekedi yajyaho arabona bimeze biti hari ikigenda cyangwa se ahubwo burushaho gusubira inyuma akabazo ka kabiri atubwiye ko mm, Tshisekedi yaba yananiwe gushyiraho guverinoma mbega ni- ariko ntabwo niba kumva neza muze kuza kumva rero muze kuza kwibeshya gatoya ubundi muri muri muri muri constitution ya ya ya ya, ya Congo ubundi perezida amaze kujyaho guverinoma yagombye kuba ya- yagezeho mu gihe kingana iki mbese aho none uriya Tshisekedi ntabwo bafite abantu bamurwanya turumvikana yego
Eh, ntabwo baba bafite abantu bamurwanya ku buryo wenda aribo baba barimo kumuca intege ku buryo guverinoma yaba yaratinze akabazo ka gatatu ka nyuma ndagira ngo mubaze nimba wenda ubundi ngewe nkunda kumva abantu bari muri opozisiyo usanga batarimo kwemera ibintu muri wenda dusa kari mu busisi mbega ibintu bimwe bakora muri kongo barabikurikirana neza mutumirwa aho wenda waba urimo kutubwira ibintu waba udakurikirana neza ko ko uri hanze mu busisi kandi ni kure cyane wenda ibyo uvuga bikaba atari byo eh, eh, akaba bikaba binyuranyije n'ibikorera muri n'ibirimo kubera muri kongo urakoze cyane wa mutumirwa urakoze cyane wa munyamakuru murakoze murakoze louis michel uh, uh, dr salomo baravuga ibibazo bitatu vya louis michel duga ku ijambo rero ndagushimira cyane hari no gutebya ari gushyiramo ibintu byo gusetsa cyane Eh, mo ku kibazo cya mbere haravuga ati esike eh, umutekano kuva felix yajyaho felix umutekano bigeze he Be- namaze kuvuga niba yakurikiye neza ko felix mu by'ukuri nta butegetsi afite kugeza ubu icyo ni icya mbere hari icyo bita le guverinoma fer kurante ya kabila niyo igikomeza gutegeka ni ukuvuga ngo nta muminisitiri n'umwe felix kisekedi afite akoresha mu bo n'abamuherekeza iyo agiye muri delegasiyo aferi taranzeri shoti tundi ni umuntu wa kabila n'ubu ntabwo arashyiraho guverinoma ntibavuge ngo felix umutekano awugejeje yakora iki kandi nta guverinoma yari yashyiraho ngo amenye minisitiri wa defanse uwo ari we mbese anakore na miza purase munani mu rwego rwa gisirikare no mu gipolisi ahantu yabashije gukora gusa ni muri anr n'ajansi nasiyonali de ransonyema kuko yari yararembeje abantu yirirwa yica abantu niwe yabashije kuvanaho kareve mutonde nta kindi nicyo kintu yakoze noneho tugiye kuvuga ngo umutekano ari muri sida kivu tubanze turebe ibiri kubera hariya hirya mu minembwe abantu b'amabandi birirwa bitorezayo bajya guhohotera abaturage bakajya no gutera ibihugu duturanye abo ngabo nta ngufu na gusa afite zo kubakoraho kugeza ubu icyo ni icya mbere icya kabiri rero ku kibazo yabajije etese ntabwo afite abantu bamurwanya abo bantu bamurwanya akaba aribo bamubuza gukora mu matora iyo umuntu yatowe ukaba uri perezida wa repubulika ufite ino majorite parlementaire aho ku isi hose niko bigenda ntagire ngo kubera ko ni mu burayi iby'uburayi ntibaho ahantu hose azambwira ahantu azi ku isi umuntu ashobora gushyiraho guverinoma adafite majorite muri parlema ntibishoboka felix rero kugeza ubu nta na majorite parlementaire afite haba muri sena haba mu maprovensi haba kuri kuri asambure nasiyonari nta n'amwe afite majorite parlementaire muri make navuga yuko bamuhaye urubindo rwa perezidansi ntibamuhaye perezidansi mbabarire kubivuga gutyo rwose ako kagambo inshoberamarenge nkoresheje ndagira ngo umuntu wumve kwambara urubindo umuntu akibwira ko wambaye ikabutura ariko utambaye ikabutura felix ntabwo yambaye umwambaro wa perezida yambaye urubindo rwa perezida icyo ngicyo ndagira ngo tucyumvikaneho ibyo ariko ni ibintu ati kubera iki wowe ibyo ni byo mu biro byanyu dr baravuga uratubwira n'ibintu ushobora kuba utazi baca umugani ngo abwirwa benshi akumva bene yo niko namusubiza kandi ngo wageze ikuzimu mbere niba umenya ibibayo impamvu undi consultant mu bintu bya droit de l'homme ndakeka yuko niba Louis Michel yumva umukonsulta muri droit de l'homme icyo ari cyo azi yuko turi abantu dukora n'abantu benshi bari mu gihugu n'abari hanze turi abantu dukora icyo bita lobbying ariko Louis Michel yakoje n'akandi kibazo avuga ati mbega ubwo nturi mu Busuwise kure ukaba utazi ibiba mu gihugu hagati
eh jite niyo mpamvu namushubije yuko nk'umukonsultant independant ubyerekeye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukuvuga yuko tuba dufite de rezo de contact mu gihugu hose haba i Kinshasa haba muri za rubumbashi za ekwateur za kasaye hose muri kivu kandi rega burya n'ubwo ndi burayi ntabwo nacitse muri afurika ndataha kenshi nkaba mpagarariye n'ishyaka abanyeshyaka dukorana bari mu gihugu ntabwo bari hanze
tubihute inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na elias mwiriwe neza
umugabo telefone yiwe nawe kumukikagurira elias muratwumva turakumva elias muratwumva mutumire basize
elias ndumva telefone asa n'utatwumva reka duhe ijambo thomas thomas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri higa thomas
ndi bujumbura yego akandi kazina ninde
ndayishimiye ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyumviro
yego jya nagomba kuvuga ku bijyanye n'amatora yimirije yego
muri aya mezi ashyika hafi mirongo ibiri turabona yego amatora ariteguriwe uko bashoboye bari barabyitegura ariko twe nk'akabazo tubona ubwa mbere bwo amatora aba meza iyo muri politike abantu batandukanye mu byiyumviro bitandukanye bose bafite umwidegenzo nk'akarorero mu burundi abitwa ko bari opoza bakomeye muri leta uno munsi urabumva ngo hari abashyika ijana na mirongo bapfunzwe ngo abanywanyi ba kanaka n'aba kanaka rero ibyo turabona ko atamwidegenzo uriko uraboneka mu matora yimirije twemere reka duha n'ibyibazo birebire ko mu matora yimirije hashobora kuba ibintu bidutangaza ugahura habaye ingorane zisumba n'izo twari twiteze rero navuga nti muri politiki nk'ubuhanura abatwara ubundi uno munsi bari bakwiye kumenya ko politiki atari uku- atari ingimba ahubwo bakamenya ko politiki ari ugu- ari ukumvikana ubudasa bukaba aribwo bwubaka igihugu kugira bumvikane ku ingene butwara igihugu muga habayeho ibyo kuta bararabana bashikurana bifuza ngo naka ntakarengana aha ukamenga baraciraniye umurongo ntarengwa rero navuga yuko tutaba turi muri politiki ahubwo tuba turi mu ntambara tutazi icyo ni ukwita gere fuwade iba iri kirabira umuntu atamenya yibaza ngo ni amahoro kumva ari ingorane rero navuga nti turabye nk'umuntu asesangura ibya politiki navuga nti bari bakwiye kuraba nyene boza barahanura abatwara n'abatwagwa bakamenya umurongo bagenderaho mu bakubahana bakubahirizanya kugira ivyiyumviro bitandukanye bigume birengana mu gihugu kuko niyo demokarasi nayo demokarasi y'ururimi rumwe sinibaza ko ari demokarasi yego me murakoze thomas thomas ariko avuga cyane cyane Mm.
ku matora yimirije mu burundi eh, umushirantahe eh, eh, kazihise eh, pierre claver eh, twari twatumiye ntiyashoboye kuboneka eh, nti- gushika ubu ntituramenya ibyamugoye Mm.
ariko icyo ni ikibazo eh, cya thomas ni ikibazo eh, usanga kiri henshi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere cyane cyane ibitaratsimbataza demokarasi hanyuma dr salomo mukaba mwoshobora no kucishura mukamubwira ukuntu biba byifashe byarabaye muri kongo aho usanga imigambo itavuga rumwe na leta aho ku- kumvikana haba ingimba nk'uko ijambo yakoresheje ribivuga mbivuga ku ijambo i- nibisanzwe ko imigambo itavuga rumwe i- itumvikana kutumvikana n'ibisanzwe ariko ika i- isa n'igwanira ubutegetsi ku buryo umugambwe wose ushobora kubona ko umengo utangiriye uwundi bwo ari bwo buryo bukwiye
Mm, ubundi koko birababaje kandi biteye agahinda kubona umuntu yumva yuko ko batavuga rumwe n'undi aba abaye umwanzi we umwanzi we bakagira gere furuwade nk'uko loditeri abivuze ikibazo rero nkatwe muri congo nk'ibyo bintu by'amashyaka hari amashyaka arenga igihumbi ni ukuvuga ngo abatavuga rumwe ni benshi ariko ikibazo cyane cyane twebwe muri congo usanga ari ibintu icyo bita de parti alimentaire umuntu aragenda agashinga ishyaka akarishyiramo umugore we n'abana be n'imbwa n'injangwe akagenda agatanga amafaranga niba ayafite bagahita bamwandika ngo yashyizeho ishyaka nta na- na- na- n'itegeko bita la loi sur les partis politiques ntibaryubahiriza kandi amategeko ahari icya mbere hari ikibazo cyo kutubahiriza amategeko ikindi cya kabiri navuga hari nk'ibihugu umuntu areba ugasanga byari biri gutera imbere tuvuze ku kibazo cy'i Burundi i Burundi nkeka yuko amatora yaho kugeza ubu yari akwiye kugenda neza gusa ntabwo twumva impamvu usanga nk'abantu bari bari gukorana ah, buracyo ugasanga bamaranye bari guhekenyana kandi nta nta kibisobanuye nkeka yuko nk'uko ruditeri abivuze abantu bakwiye kugira icyo twakwita dedikasiyo ya la citoyenneté bakigishwa demokarasi icyo ari cyo bakigishwa eh, opozisiyo icyo ari cyo majoriti icyo ari cyo gutegeka ibyo ari byo ariko nabyo ntibinahagije kubyiga kuko amateori abenshi aba- abategeka bafite za tesi de dogitora n'abaporofeseri muri za iniverisite nkeka yuko hakwiye amasitaje abantu bakagerageza guforoma abana hakiri kare kugira ngo umwana azazamuke afite le valeur de la demokarasi azi ko igihugu gitegekwa gutya na gutya mbese bakajya banarebera abana amasitaje hanze mu bintu nk'ibyo ngibyo bakagerageza kubaforoma baca umugani mu kinyarwanda ngo akanyoni kagurutse ntikamenya iyo bweze ubwo abantu baba bavuga ngo twebwe turi burayi ngo turi muri za sisiteme zimaze amasiyekire n'ibiki byose ibinyejana byinshi ariko rero burya umuntu atagiye kureba ahantu ibintu bigenda neza ntabwo numva niba umuntu yagenda nko muri Centre Africa ngo niho tugiye kwigira demokarasi umuntu agenda ajye muri zimbabwe niho agiye kurebera kandi tuzi ko ibintu biri kugenda nabi mu- muri ibyo bihugu niho tugomba kureba aho ibintu bigenda neza akaba aribwo tugerageza gushyira abantu muri puratike apana mu mateori mu mashuri Yego.
za dogitora no muri za iniverisite ntibihagije kuko amadiplome twarujuje ariko ntabwo bisobanura ko twese turi abademokarate kandi ko tubyumva neza eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na john mwiriwe neza
turiwe neza Mwiriwe- murihega john
ni muri tanzania mu ikambi y'impunzi y'inyaruguzi yego ah, kandi kazina ninde
ndayirukiye john ndayirukiye john urafite ikibazo urafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku eh, politike eh, yo muri afurika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini turi kutuvuga cyane cyane kuri Kongo eka aho aheza amezi nk'atatu perezida Tshisekedi yafashe ubutegetsi ariko akaba ata leta bwegu iraboneka gushika ubu duga kwijambo ikibazo cy'imviro
mwagize neza icya mbere cyo nagomba mbanze mvuge ku bantu tubakurikiranira kuri shoti weve sinzi metero muba muri ko muravugira ko hanyuma ikindi kigira kabiri nacyo ndumva ku byo nari namaze kwandika mera nk'uza gushikirizaho mwamaze guhindura iciyumviro twe twagira n'ibiga bijyanye n'aby'amatora yo mu burundi aho basigaye amezi mirongo ibiri
ego ariko mufise ikibazo murashaka kukibaza umutumire ntiyashoboye kuboneka duga ku ijambo naho nyine turagerageza tuguhe inyishu
ego sawa naho mutumire atashoboye kubonekana twe turibaza tuti none twebwe turi mu nzi zino muri tanzania bizogenda gute ko twumva ngo hariko harategurwa amatora hanyuma muri ayo matora bakaca bavuga ngo impunzi ngo zitegerezwa guhunguka kandi no muri indwi duhejeje leta y'uburundi yararungitse intumwa ngaha muri tanzania ziza kuvugana na perezida john pombe magufuli ku kibazo kijanye no guhungura impunzi mu ntumbero yo kwitegurira amatora neza bavuga yuko mu burundi amahoro yabonetse umutekano byose ari umusesekara ariko tugaca twibaza tuti none muri aya mezi mirongo ibiri izi mpunzi ziba zirenga hafi ibihumbi mirongo itatu n'ibindi zicumbikiye ngaha muri tanzania zizoba zamaze guhunguka zose canke naho boba bafise nk'umugambi kanaka boba bagomba nko gushikako ndavugana cyane cyane nko kwirukana impunzi ku nguvu kuko twarabibonye mu makambi ya za mutabira mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nyine byagenze sinzi rero ko bafise nk'intumbero nk'iyo ariko haruhande yaho naho nyine turibaza tuti none igihugu cy'uburundi ko gifise abanyepolitike benshi bahunze bataye igihugu none aya matora azoshika bamaze guhunguka bose canke bizogenda gute mbega umushingamateka agatugwasa wewe yobavuga iki kuri ibi bijanye n'aba banywanyi biwe babandanya bafatwa agasakisaki ukumva ngo barapfunzwe abaza ati bariko bahoga iki bakakibura mbega wewe yoba yiteguriye gute kuja mu matora kandi twumva ata n'intererano na zikeyi we atanga tukaba tubona yuko n'amakungu yaba yarase gutanga imfashanyo ku gihugu cy'uburundi mbega wewe azokwemerwa kujya mu matora mu gihe atantererano aratanga rero ibibazo by'ibanze byari byinshi cyane rwose reka mere nk'uhereza akanya abandi ariko n'ukuri mumere nk'abatubariza nk'intumbero nyamukuru baba bafite ku mpunzi zicumbitse ngaha muri tanzania murakoze jone ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose mubajije tukaba tubemereye ko tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo uh, dushikire harabajijwe uh, intwaro mu gihugu eka nawe nyine bayoboye umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora kugira ngo ico kibazo twari twagishize no ku rutonde rw'ibibazo twari kuyaga n'umushirantahe uh, Pierre Claver Kazihise ariko nkuko twabivuze uh, telefone yiwe ntiyashoboye gucamo reka rero uh, tuhe ijambo wundi munywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Reverien mwiriwe neza Reverien muratwumva eh ndabumva e, mwiriwe mwiriwe neza muri yego muri he
akarere kibiyaga bigari yego akandi kazina ninde
ngenda kumana ngenda kumana duga kwijambo ikibazo cy'imbiro
narifite ikibazo ku byerekeye iby'amatora yo mu burundi ko hari ibyo nari nabonye ikibazo fise ni uko mu burundi mbona ata rubuga rwa politiki ruhari kubera amatora abantu n'uwoba afise umugambi ukomeye baguma batoteza abanywanyi biwe bagafungwa abandi bakicwa mu burundi urumva tukaca tubona feni n'ukuntu ijyaho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu nta cyiza umuntu ayizeye kuko turazi ibintu bakora uwo nyine bakorera umuntu yabashyizeho mu bisanzwe iyo umuntu arimo araraba abantu barahunze nta nta mugambwe umuntu abona ukomeye warawukomeye byagwasa nawe waguma bawuburabuza mu bisanzwe twe tubona nyine yuko amatora baba bayateguye kuva kera bo baba barabirangije kuba ari nko gusozera ntuzenya gusozera ni nk'imihango baba bakoze ngo ni amatora twe tuzi yuko atari amatora meza mu burundi ashoboye kubaho urubuga rwa politike rutameze neza ikindi nagomba kubaza uwo mutumire uwo muri congo nagomba ndamubwiye ati none ko tubona muri congo hagiye ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bo muri opozisiyo none kubera iki leta leta idashingwa kandi haheze igihe kingana nk'icyo bisigura yuko ubutegetsi bwahahora ubwa mbere ubu aribwo bufise inguvu cyane kurusha leta ihari ubu
murakoze ikibazo bagomba gushikiriza murakoze murakoze reverien ikibazo mubajije cerekeye seni eka n'ukuntu amatora atunganya mu burundi ni ibibazo uh, twari gushobora kubaza abajejwe uh, gutunganya amatora eka cyane cyane n'abajejwe ika imigambwe ariko nk'uko twabivuze umutumire twari dufise ntiyashoboye kuboneka ku kibazo cerekeye congo reka duhe ijambo mushantahe baravuga agira icyo bivuze ko
murakoze ndagira no ku kibazo yabajije kuko yavuze ikibazo cy'impunzi no muri congo burya dufite impunzi nyinshi cyane zimwe ziri burundi muri tanzania mu bihugu byose bidukikije congo ifite impunzi akaba ari nayo mpamvu mu gutangira navuze akora cadre d'adisabeba kuko ayo masezerano yasinyiwe adisabeba igihe hari umutwe wa emuventura wari wahagurutse usaba ko impunzi zitahuka demokarasi ikagaruka mu nzira muri congo icyo gihe abantu ntabwo babyumvise neza ariko amahanga yose ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bibumbiye muri crgl na sadec ibihugu byo urunana rw'ibihugu byo muri afurika y'epfo umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bwa afurika leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi bashyigikiye ko habaho amasezerano agamije kurangiza ikibazo cy'umutekano muke mu karere harimo ikibazo cyo gucyura impunzi zose rero numva rero yuko kugeza ubu niba abaturage bo mu karere kacu twese dusangiye icyo kibazo cy'umutekano muke twari dukwiye guhaguruka tugasaba yuko amasezerano ya disabeba ajyaho agakurikizwa maze abaturage bakagaruka mu bihugu byabo mbere y'uko amatora ariyo yose aba kuko muri congo icyo kibazo twebwe twarakigize ahubwo na mbere y'amatora hari ukuntu ubutegetsi bwagiye guteza umutekano muke ahitwa jugu muri provinsi ya ituri abantu bahunga ari benshi cyane bahungira i bugande kandi baramaze kubarurwa ku buryo abantu nta n'ubwo bigeze batora icyo ni ikibazo nagira ngo nacyo ngira icyo nkivugaho nawe yavuze ati ese ko felix yatowe kuki iki gihe cyose kirangiye atarashyiraho guverinoma ndakeka n'amaze kubisubiza ni uko yenda atakurikiye ubwo navugaga yuko kugeza ubu felix nta majorite afite muri parlement nta majorite afite muri sena nta majorite afite muri za province aracyashakisha kuko kabila akomeza kumutegeka akamubwira ati wowe ugomba gufata runaka akaba ari wa premier ministre ariko kisekedi akavuga ati igihe runaka uwo nguwo agombe kuba afite ibintu bitari byiza kandi niyemeje kurwanya ruswa niyemeje kurwanya ubwicanyi ugasanga mu byo ari kuvuga ntabwo bijyanye n'ibyo kabila yifuza n'abantu be noneho ba kabila bagakomeza kumubuza kubera yuko nta badepite afite afite abadepite batari benshi abasenateri afite umusenateri umwe mu gihugu cyose murumva yuko sena nta na rimwe izigera imushyigikira parodoma ntizigera imushyigikira ntabwo ashobora kugira premier minisitiri na niyo mpamvu guverinoma anaferi kurante muri congo ariyo ikomeza gutegeka na kabila agakomeza kubategekeramo muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na jean bosco mwiriwe neza ndabona jean bosco atari yari reka duhe ijambo pascal pascal mwiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe neza muri hega pascal
ndi mu rwanda i kigali kandi kazina ninde nitwa nduwimana pascal nduwimana tugakwa ijambo ikibazo cyiyumviro
bo jyewe cyiyumviro cyanjye turabye amatora ingene agenda araba mu karere turimo ka k'east african community turatembera mu bihugu ariko turaraba nk'amatora aba ari kubi burundi hari igihe aba atandorerezi ziba zihari urabona yuko kenshi kugira habe intwari ibereye biba bisaba yuko amatora bayatunganya imigambwe yose igasigaye ikabirimo hakaba bajya babita ngo n'abamandatere politike bose bakaba bari aho ariko rero i burundi umengo siko biri intumbero ubutegetsi bwari bwarihaye bwarayihinduye ufata imvoro y'uko uwitwa wese ko atavuga rumwe na sendedefudede ari umuntu ategereza guca atoteza tukaba dusanzwe tuzi yuko rero kugira demokarasi bitimbatare mu gihugu habe n'intwari ibereye ni uko abantu bose baserukirwa imigwi itandukanye mu rwaruka mu bakenyezi n'abanyapolitiki nyine bakaba bakaronka umwidegembe kuko nko kumva nk'umugambi waremerewe hama hakagera ku rugero rw'aho abanywanyi babo baguma bashakishwa buri umwanya buri umwanya ibyo bintu urumva ko nk'abantu tuba turi impunzi nta mahoro biheza ngo biduhe cyangwa icyizere basaba yuko nyine bo bisubiramo bakaraba ukuntu babitunganya nko mu bindi bihugu amatora akagenda neza bakisunga amategeko mpuzamakungu hakabaho indorerezi zikaza yego ngo ntibashake imfashanyo ariko indorerezi ziba zikenewe kuba zihaba niho birasira yuko amatora aba yagenze neza tukaraba natwe rero abantu batari mu burundi ko twosubirayo murakoze murakoze pascal dr salomo baravuga indorerezi zirafite uruhara rukomeye cyane rwose mu matora
cyane rwose ziba zifite uruhara rukomeye
dr salomo baravuga
kugeza ubu aho amatora azamo ibintu by'amahane menshi cyane indorerezi ni ngombwa cyane uko mwarebye ejo bundi uburyo byagenze muri congo amatora igihe yabaye bo kabira yari yanze yuko indorerezi mpuzamahanga ziza ariko abapadiri baragerageza bajya kureba imibare abapadiri batanze nyuma y'amatora ntabwo ihwanye n'iyo la seni umutwe ushinzwe kuganiza amatora yatanze na n'ubu nta nubwo bigeze batanga ibisubizo ahubwo barabihishe basohoye umubare gusa bati kisekedi yagize mirongo itatu n'umunani fayiri mirongo itatu n'atandatu bitandukanye n'ibyo indorerezi z'abapadiri bari basohoye birumvikana yuko iyo haza kuba hari abandi bantu baje nabo bagatanga undi mubare byari gutuma wenda nibura tugira akantu gatoya tukavuga duti nubwo batubeshya ariko ibi nibyo ariko hariya hajemo ikintu kimeze nka kudeta ku buryo rero ibyo abantu bose baje kwemera bati bo nta kundi byagenda turabifata uko byaje ariko ni kudeta kabila yakoze abeshya rubanda ashyiraho kisekedi ariko ni kudeta yakoze mu by'ukuri ibyo yakoze ntabwo ari dr salomo hari abavuga ko yaba ibintu byifashe uko mubivuze yari gushyiraho umunyapolitiki ava mu mugambi wiwe
bo na buri shyaka rigatanga rigatanga indorerezi zabo kuko abo nabo baragenda bagatanga imibare babonye noneho abantu bakaza kubishyira hamwe n'ibyo abandi bose batanze kugira ngo abantu barebe aho ikinyoma giherereye n'aho kuri guherereye nkeka yuko ari ngombwa mu bihugu bifite demokarasi isesuye nk'ahandi i burayi usanga ibyo bintu by'indorerezi ni amashyaka abyikorera ahanini buri shyaka riragenda bakavuga bati twohereje runaka ajye guhagarara muri biro de vote runaka n'ibyo abanyamahanga ntibagikeneye kubera yuko baba barabimenyereye hano mu busuwisi bahora bakora ibyo bita bya referandumu hafi buri buri gihe bahora muri za referandumu abaturage babyikorera bonyine nta nibo babisaba ahubwo nta n'ikintu abategetsi bo hejuru nta n'ibyo baba bakirirwa bajyamo ariko twebwe turacyari mu ntangiriro za demokarasi ntabwo dushobora kunyura tuvuge ngo ntabwo tubakeneye kuko ahanini burya iyo umuntu ari kuvuga ngo sinshaka indorerezi aba afite icyo ahisha byaragaragaye muri congo rwose kabila yari afite icyo ahisha yari azi yuko amafuti menshi yakozwe mu butegetsi bwe bakoze ibibazo bibi byinshi cyane mu butegetsi ku buryo yumvaga yuko indorerezi n'izo zizatanga amajwi yose mu bapoza usange kabila aburishwemo kandi byaranagaragaye kubona kandida wagombaga kumusimbura yaratsinzwe byagaragaye yuko ubutegetsi bwa kabila mu by'ukuri arabugundira ariko ntabwo nta baturage ntibamushaka
radiyo y'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri sanga turi kumwe na manirakiza muriwe neza
muriwe muri hega manirakiza
turi mu ntara ya muyinga ntara ya muyinga murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kutuvuga cyane cyane ku butegetsi muri ibibazo dufite ibyiyumviro ndetse n'intererano yego
ku bintu bijyanye n'amatora ariko ategurwa mu bisanzwe aha mu burundi amatora nta kuntu wategura amatora abantu bariko baricwa nk'ubu tuvugana turiko turaronka amakuru ko muri butirinda hariho umuntu yari yakubise wakubaguwe n'imbonerakure harimo wo ku ntara yitwa nimona shabani hariho n'uwitwa sayidi nyine muri butihinda n'abandi benshi bakubisiwe barashaya umwe mu murango watubwira ko ku murango wacikanye abandi nabo kubatwarira ku ivuriro bihutiye kubatwara ubu bari mu gasho none muri icyo gihe yamatora abazotora mbega abanyagihugu baramaze cyangwa bizogenda gute mbega ko tubona uburundi ari ubwa twese bwa uw'inzobe cyangwa uwirabura umuhutu umututsi n'umutwa n'abenegihugu n'abenegihugu by'uburundi urumva ko bafise uko nabo bateza guparticipa mu matora none bariko barabatera ubwoba akibuzo bwe na mugambwe se rero mwagwasa no kumwica natunga bamwe babiba batanga kubica abandi bariko baravunagura abandi bari mu mubusho iyo mwumva amatora ariko ategurwa gutyo imigambwe hari imigambwe imwe twavuga yuko leta yemerera kabaha amaprivilege kakaba nk'uko bari mu mu ntwaro n'abandi umengo ni banyaguka none ko bataja hamwe yose ni ngo bayishyire hamwe iyo homogene irimwo abo ku nzego zose bumvikane mu byo bakora ku ngingo kode electorale n'ibindi bakatashyiraho ingingo zikandamiza abo batavuga rumwe muri icyo gihe mwumva amatora ntazobara amatora bijyanye n'umva abanyepolitiki bavuga ngo ni nk'inamico ntazobara amatora ahubwo ko twumva ko hirya no hino ku mikino mihingo y'igihugu abayoboke bagwasa ko barabica yewe nobahamagarira nabo barondere kuntu birwanira kuko numva ko nibabandanya barize amaboko bashobora kuzobamara kubera urumva yuko birabandanya nk'ubuzima bw'itumba muri itire ko bamaze isi batoterwa bara barakubitwa bakubitwa mu maperimananse Ico ni ikibazo- munsi habonetse na esanjeri yerekana ko itotezwa ariko arakora musanteri n'ihari bakuru b'imitumba bamwe bamwe bafite nk'uruhara umuguverineri n'ihari none bakora iki kugira ngo abana abana b'igihugu ntabandanye babizi ico ni ikibazo gihambaye cane gose mushikirije Manirakiza kiza n'ikibazo n'abategetsi b'umugambwe muri kongere yabo bagize bashikirije akaba ari ikibazo rero abajejwe umutekano bakwiye kwicarira eka natwe zokwama turiko turagishikiriza ariko imbere yaho reka rero tuhe n'ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na frederic mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza muhiga frederic
ndibugendana bugendana Ah, kandi kazina ninde
nyirampeba ntirampeba murafise ikibazo murafise iciyumviro
Eh, iciyumviro ciwanje Mhm.
Eh, ikiganiro mwari mubuze muti umu- ati vyogenda gute kugira ngo amatora azobe meza Mhm.
ni ukuvuga ikintu cyari gikenewe cyari uko baraba ukuntu hagati y'abanyepolitiki ubwabo nyine bakumvikana bakareka gu- guterana imirago hama bagategura abanyagihugu kuko uri kuraraba naho bavuga ati hari imigambwe myinshi urabona hari imigambwe iri hanze hari abandi bari ngaha mu gihugu kandi n'abari mu gihugu nabone ntibafatwa kumwe tuvugishije ukuri hari ababona ko begereye ubutegetsi hari ababona ko bari kure hari ababona ko ba ko barekuriwe ku gusamiriza imigambi yabo hari ababona ko bidakunda ko bashikira abanywanyi babo rero imbere ya byose cyari cyihutirwa ntihari amatora naho ari ngombwa kuko turacyari abana muri demokarasi rero hano tukiri abana amatora yari akenewe mugabo ikintu cyari cya nyamukuru ni uko babanza gutegura cyane cyane urwaruka bakarusigurira kandi ntibagume bazana ibyumvikira Yego, ma- bakazikira bakarusigurira icyiza gihari gutyo n'abari mu muguseni bakaraba ukuntu bakora ataho begamiye kumbure byozana umutekano tukabu- tukakuraba ko tworonka agahenge na gatoya murakoze iciyumviro ciza ah, frederic ah, ah, dr salomon baravuga iciyumviro frederic ashikirije ni iciyumviro namwe mwashikirije muvuga ati harakwiye education à la citoyenneté Eh, duga kwijambo ku ciyumviro yashikirije
tutafe ndumva dusangiye ijambo dayero nk'uko emisiyo inabivuga dusangiye ijambo rwose tunarihuriyeho Eh, turacyari abana muri demokarasi yabivuze neza cyane niyo mpamvu navuze nti koko dukwiye no kwigisha abana bacu ahubwo kuko twebwe niba byaratunaniye imyaka tugezemo tugerageze nibura gutegura abazadusimbura naho ku kibazo cy'i burundi eh, mu kanya nk'uko nahoze mbivuga mvuga koro kadire kurangiza biriya bibazo by'impunzi biki byose ngo nta gihugu kigira umutekano gifite impunzi ku mipaka ibyo ntitukajya tubyibeshyaho rwose ntibishoboka aloro niba dushaka amatora tukagira ngo ibintu bizagende neza cyane iriya koro kadire nahoze mvuga cyane ya disabeba kuko ireba ibihugu byose byo mu karere twari dukwiye kuyishyira mu bikorwa kugira ngo impunzi zitahuke kuko icyo kibazo nk'uko navuze muri congo twarakigize turacyagifite i burundi baragifite barakigize ntabwo bishoboka yuko ayo matora yakorwa muri kondisiyo nziza cyane hazakomeza habe ibibazo ejo bundi nabonye ishyaka rya agatonde rwasa ngo ryaremewe i bujumbura apana mu giturage ibyo bintu byaransekeje cyane kuko bariya abantu ba gatonde rwasa bazigaragambya mu giturage bati kubera iki twebwe tudashobora kuyoboka ishyaka ryacu ibyo bintu ugasanga ni ibintu byo kuzana amahane byo kuzana umutekano muke kandi rero nkeka yuko akoro kadire ishyizweho mu karere kose uko bwari babisinyiye rwose twabona umutekano mwiza abarundi bakareba uburyo nabo ubwabo bo twebwe muri congo biratureba cyane kuko ni twebwe twari twafashe irya mbere turwanya ubutegetsi ariko kubera ko ikibazo ari rusange nkeka yuko n'abandi bashobora kureba icyo bavanamo nka kwa kuntu umuntu ajya muri resitora ukareba kuri reseti icyo wavanaho warya nkeka ko abarundi baboneramo igisubizo nabo bataba babikoresheje ndabona akanya kariko karihuta ariko reka duhe ijambo charles charles mwiriwe neza muratwumva shara muratwumva abumva yego muri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka gakenke ni akandi kazina ninde
ni nyandwi sharire nyandwi murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro numva nyine ni uko kugira nk'amatora abantu bayakora bakwiye kujya baha buri ruhande buri ruhande rwose amahirwe angana kugira ngo nyine bamwe batabona ko abandi baba uruhande rumwe rwese rubangamiweho cyane abandi bakarakara bagakora imyigaragambyo ibintu nka gutyo nyine babona ko hamwe bahejwe cyane bigatuma abandi aribwo batangira kuzana ibintu by'abacakubiri
murakoze Charles nyandwi dr salomon baravuga nyandwi aravuze ikibazo gihambaye cy'amatora mu matora ko imigambwe yose yohabwa ubungane ntihagire umugambwe n'umwe urenganywa haba icyo n'ikibazo cyane cyane cyo kwishyurwa n'abatunganya amatora n'abandi bose bajejwe intwaro yo hagati ariko nagira mugire icyo mukivuze ko mu kanya gato imbere y'uko dusozera dr salomon
nibyo koko muri bino bihugu by'i burayi hari icyo bita la loi sur le financement des partis politiques iryo tegeko rigena uburyo amashyaka ahabwa amafaranga n'aho ayavana inagenzura rinagenzura amafaranga atangwa muri kampanye electorale bijyana no kurwanya ruswa mu by'ukuri mu kurwanya ruswa harimo n'ingingo yerekeranye no gufinansa amashyaka n'uburyo amatora agomba gukorwa icyo gihe rero nkeka yuko biri muri kadira ryabo nyine navuze rya edikasiyo ya sitoyenite abantu bagerageza kwiga bakabishyira mu nzira kubera ko iwacu bidahari tukajya kubyiga iyo biri kandi abantu bacu bakabikoramo amasitaje ko n'ubundi demokarasi yo muri afurika kera twari dufite abami ntabwo twageraga abaperezida abaperezida ni ibintu byaturutse i burayi ni hahane niba dukomeje gufata ibyo bintu by'i burayi tuzagerageze gufata ibizima tubonamo tubizane iwacu harimo ibintu byo gufinansa amapariti politike n'amatora nuba ariko nabivuga hari ikibazo mwagumye mugaruka ko dr salomo baravuga ca ruswa mwakivuze mu gutunganya amatora y'abadepite muri congo reka mu gutunganya amatora muri rusange muri icyo gihugu icyo kibazo curanduranwa n'imizi gute aho muri congo reka n'ahandi hose aho kiri cyane cyane ku bijanye n'amatora
muri congo ikibazo cyo kurwanya ruswa icya mbere ni ukumenya ko ruswa muri congo ni indwara ya kanseri imaze imyaka hafi mirongo irindwi yatangiye muri za mirongo itanu igihe amatora ya mbere yabaga muri mirongo itanu na karindwi iyo ruswa rero yaje gukomeza na sisiteme ya mobutu abantu bose bayivukiyemo bayikuriyemo kugeza ubu kugira ngo iveho hagomba politike nyakuri yindi ifite ubushake bwo kugenda bakabirandura mu nzego zose guhera hasi kugera hejuru ikintu nabonye umuntu ashobora gukora kandi birashoboka ibindi bihugu birabikora kandi bakabigeraho mu rwanda babigezeho abantu bagiye bagashyiraho ikintu cyitwa umuhuza w'abaturage n'ubutegetsi batari bariya badepite bo muri congo tuzi bagenda agatorwa imyaka itanu akagiye kinshasa akajya ahembwa ibihumbi cumi na bitatu by'amadolari umuhuza ashobora kurangiza icyo kibazo rero
icyo gihe rero nkeka yuko uwo muhuza w'abaturage n'ubutegetsi ndabona inzego z'ubutegetsi icyo ni ikibazo byatuma tuzogaruka ko rwose turwanya dr ruswa salomo baravuga ndabona akanya katujanye ariko nashaka ndagushimire cyane rwose eh, ku kanya watoye kugira ngo tuganire tuganire ku bibazo nkuramutima ibibazo cyane cyane eh, vy'amatora na leta muri congo turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye engineer tukaba dushimiye na fatuma karara alimasi yadufashe kwegeranya ikiganiro turababifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radiyo ijwi ry'amerika
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira